le semeletse le lebo re mokakale a ke bogadi kgotsa ke magadi na re kgotsa go siame ke ntse ke re bogadi kgotsa magadi bogadi kgaitsedi ake ke bogadi ka gore ga ore magadi o ka re o raya a le mantsi thata e le mhm. boma jaanong re bua ka bogadi bo le bongwe fela mme le ga o ka ba ga diragala gore motho a ntshe bogadi a ba a tswa kgaogana le monna ke ba kgaogana mm. le mosadi mm. kgotsa ntshedie bogadi a ba kgaogana le monna le nako e e latelang ga ka nna le lesego la go ntsha kgotsa go ntshediwa ga go bidiwe gote ke magadi bo bidiwa mm. fela gote ke bogadi ehe Retso re go amogetse mo tsatsi la gompieno tsatsi le la botlhano kgang ke re bua ka yone fela jalo e ka kgang ya tsamaiso ya bogadi na ke ne ke re fela ke batla go itse rona re gate a tsewa ke bo manga ya kae ya go dirang bogadi bo <laughs> o ka re neela se re tsholetseng sone gompieno o mo lebogeng ka kiba ke re ke go leboge ke be ke e lebogele sebaka se o nnang sone se sa go tla go bua ka ga ntlha ya bogadi mo stationeng sa rona mo letsatsing la gompieno ka la ntlheng fela e ke go itsise gore ga ke a kwala le ga e le sepe mo fatshe gompieno lebaka la gore ke be ke sa kwala mo fatshe ke gore ntlha e ke tsang go buang ka ene e ntshintse thata mo nakong e, e fetileng e, e direng potso eo e ntshintse thata oh. potso eo e o botsang yone eo ga o motho wa ntlha go e botsa mm-hmm. ebile ga se yone fela potso e e bodiwang mm potso e nngwe e bodiwang segolo yang mo nakong ya gompieno ke gore borre ba re a mo nakong e latelang bomme ba tla tsamaya ba ntsha bogadi le bone oh. kgotsa ntlha ya go ntsha bogadi e fela fela mo go borre ha nna ke ba raya kere ga gona gore bomme ba ka ntsha bogadi le mm. bantsha ba re mme yaanong tekatekano e kana-kana e tswa go kaya jaanong ke yone ntlha e ke batlang go tlang go e tlhalosang gompieno eo molebogi um re botsa potso ga re simola fela kwa simologong gore tota-tota bogadi ke eng ga go bua ka bogadi go buiwa ka ga eng ga mm-hmm. go bua ka ga bogadi go buiwa ka ga kopanyo ya batho ba le babedi e le mosadi le monna ba kopana mme e seng bone fela mm-hmm. gape go kopantshwa le malapa le mabedi e leng lelapa le o ramosimane le lelapa le o ramosetsana go na le seo se e leng gore se tlhotlheletsa kopanyo ya malapa a mabedi a kgotsa batho ba babedi ba selo seo se bile gote ke lerato ka ntlheng ya gore kwa tshimologong go simolola go nna le lerato pele mme e re go sena go nna le lerato go go simolola go nna le tumalano go dumalana batho ba le babedi e be ra batho ba babedi ba sena go dumalana e be nna gore jaanong ba roma bagolo gore le bone bagolo ba ye go dumalana jaanong e re go sena go nna le tumalano e ya bagolo e gonne go jaanong mme go ka nna ga nna le bogadi ka ntlheng ya gore batho ba babedi ke ba ba kopane jaanong re ba ntshetsa bogadi mo nakong ya maloba mo lebogeng mhm go ne gotwe bogadi bontshediwa bana mo go rayang gore ga mosadi a sa kgone go nna le bana ga go reye gore wa busiwa kgotsa wa nyefola kgotsa wa nyenyefadiwa go nniwa mo fatshe ke bagolo ba nna le leano la gore ka gore bana ga ba kgone go nna teng kgotsa ka gore bana ga ba nne teng re ka dira jang gore mme re kgone go tshola ntlha e ya bogadie eo ke ntlha e re ka e buang bosigo bana ba robetse <laughs> lebaka le lengwe la bobedi le le ka ntshediwang bogadi ke mosadi ka boene go te bagaetsho motho ke kgatlhilwe ke kgarejane ya marata a lejwa e yo e ra loabile yaanong ke batla gore ke ntshetse bogadi ano ha a montshetsa bogadi ka mokgontseng jalo e be nna gore o kopantshiwa le badimo ba kwa ntshediwang bogadi teng ene mosadi yoo mm-hmm. ano go raya gore ka mantlo a mangwe bogadi ga bo fele le fela mo gare ga batho ba le babedi ba ba ratanang ebile bogadi ga bo fele le fela mo gare ga malapa a mabedi e le batho ba ba tshelang bo ramosimane le bo ramosana bogadi bo a hetelela gape bo kopanya gape le batho ba e leng gore ga ba sa tlhole ba le teng kgotsa ba setse ba fetile ke ntlha e re tsa e buang mo nakong e latelang mm-hmm. motho o mongwe a ka re tota-tota maitlhomo a bogadi keng bogadi ga bontshiwa bo itlhoma gore tiro ya jone e nne eng hmm. tota-tota ke goreng go tshwanetse gore go ntshiwa bogadi ra rialo ra re go ntshiwa bogadi ka ntlheng ya gore seo se segolo thata ke go kopanya maphata a le mabedi anong maphata a mabedi ha a kopane ebile a dumelana gore a kopane ke jaaka o tla bona gore mo nakong e latelang le fa bogadi bo sanne teng bo sa ntshiwe kgotsa bo sa ntshiwe jo jotlhe ga go reye gore malapa ga a tlhoke go kopana mhm. ka ntlheng ya gore ra re mogwe ga a setse go nna mogwe yanong le ga o ka ba wa ntsha bogadi mme o sa kgone go bontsha jo jotlhe ga go teo gote jaanong ga o kgone go nyala ebile ga go teo go ke ga o kgone go kopanya malatsi malapa a mabedi ebile ga go teo batho ba babedi ga ba kgone go kopana fa go sena bogadi batho ba nna mo fatshe le basadi ba dumalana gore ga ga bo a felela jaanong jaana mme mo nakong e latelang bo tla felela ebile bogadi ga bo boi ga e raya go ile go go go buisanwa go buisanelwa bogadi e re ha motho a tlile ka dikgomo tse di tlhaelang go bo gote tsamaya ka dikgomo tse o sa go tse o boele morago tse o go oketsa dikgomo kgotsa o go batla madi a mangwe a bogadi a leng teng a a tsewa a nna mm. teng fa go ate e ka re mo nakong e latelang fa o sena go nna o ntse o tlhaola o tlhatlhela o gama o bolotsa yaanong o tlo go heletsa go ntsha bogadi jaanong ke tla mo potsong ya gago o gore bofeng batho batho ba nne ba re bogadi botsewa ke mang e le fa ba batla go dira dilo tsa batho ba ba dileng mo tseleng o nkutlwe gore ke a reng ba batla go dira dilo tsa batho ba ba duleng mo tseleng motho a ba tswa rena ka gore ga kena malome jaanong um bogadi jwa ka jwa go tsaya ke mang kgotsa bogadi jwa ka jwa go buelela ke mang ga ke le mosimane ka gore ga kena malome hmm. bogadi jwa ka boa go tsewa ke mang jwa go segiwa ke mang ga ke le mosetsana ka gore ga kena malome e le go bua dilo tsa batho ba ba duleng mo tseleng e re ke go bolelele ke gore yana ke gore ke re bogadi ga se jwa batho ba ba ba ba kopanang ka lenyalo bogadi ga se jwa mosadi yo o ntshediwang bogadi yo ebile bogadi ga se jwa monna yo o ntshang bogadi bogadi ke jwa lelapa bogadi ke jwa moragi mo go rang gore ka mantswe a mangwe ga ke le mo kakale ke ntsha bogadi ke bontshetsa ko go ralwa bile bogadi jo ga se jwa ga mo lwa bile bogadi jo ke jwa bora loabile ka ntlheng ya gore morwadi yo o ralwabile ga a tsena ka gara mo kakale ka fa ga ete e nna mogatsa ke kelesi e heta e nna mogatsa o ra mo kakale mm-hmm. o tlile go dira mo go ra mo kakale o tlile go direla bo ra mo kakale mme ga gore gore ha molebogeng a sena malomagwe e le motho go teng ke kgaitsadi ye mmagwe bogadi ga bo buelelwe ebile bogadi ga bo ntshiwe ka gore go ambe go ntse go nna le maano a gore re batle motho o re ka mmitsang re re ke malome mo lapeng ebile ga o ka ke wa ba wa re o le molebogeng o re nna malome a ka ka gore ke sekopa ga a ka ke a tla go buelela bogadi ke tla go batla malome yo mongwe yo o nang le koloi ke tla go batla malome yo mongwe yo o nang le madi ke tla go batla malome yo mongwe yo o nang le kgone gore a go mpuelela bogadi ga go dirwe ka mokgontseng jalo e tla be e se bogadi ga bo ka ka mokgontseng jalo e tla be e se bogadi ga bo ka amogelwa ka mokgontseng jalo ga bo kitla bo amogelesega ga bo kitla bo dula bo ka amogelwa ka mokgontseng jalo re bitsa malome yo o leng teng e le sekopa e se sekopa e a dira a sa diri a na le madi a sena le madi hmm. kwa bofelong bagaetso ntlha ya bogadi e ntshwentse thata e ntshwentse mo pilong ka ntlheng ya gore banna ba re a mme jaanong ka gore um re go a lekalekana a mo nakong e latelang basadi le bona ba tla ntlha bogadi e re ke go bolelele wena monna o buang jalo bogadi ke boipelo jwa monna ke seipelo se monna a ipelang ka sone ke seriti se monna a ithatang ka sone ke selo se e reng ga monna a se ntšhitse a tlotliwe go ke monna o loseka mona le ka mokgwa a leng ka teng jalo o ntšhitse bogadi mm. monna yo o a bidiwa fa go tla go sekasekwa bogadi le ene wa bo sekaseka ka gore o bontshitse le ka moso ga bana ba gago ba nyalwa kgotsa ba nyala o kgona gore a tsenele dipuisano tsa bogadi ka ntlheng ya gore o ntshitse bogadi mm. mme ga a sa ntsha bogadi ke mosimanyana fela ebile ga a kitla ba a merero wa bogadi mogaetsho tse ke dintlha tsa rona tsa setso sa rona a re di lebelele a re di re di tlhokomele mme re se ka ba ra gaon gaong mm-hmm. hmm, re mokakale re lebogile thata re lebogetse tshedimosetso reno e seng yone eh, e tona e, e ntsi thata kgang ya bogadi re tla e tsweletsa mo nakong e e tlang ka tsela e nngwe a kere